<laughs> hey my people finally the people way so good don't they reap good because they say whatsoever you plant is what you will reap as elizabeth that has sowed a very good seed in the life of the onion of ife in trying all of her possible best to make sure say queen naomi return back to the palace don't finally receive a wonderful and gorgeous gift from her husband she did even very surprised say like waiting be this? my husband today no be my birthday why this wonderful gift and the husband tell her say my wife my wife you have been a good woman and as we all know queen elizabeth came from a very very very rich family that has given their children a good upbringing you know say some family dey they go well, they like that but if you see their children are no go area but before i enter the main cocoa of the lane, una good morning good afternoon good evening no oh. how una day, hope una day fine hope una una sunday go yemele yemele sumulo sumulo to my returning subscribers una i say thank you thank you thank you for always supporting this brand to my first time viewers una face show una shoe shine i love una so very much God bless you. Do not forget to always stop by to watch my video. And I also promise una say I go dey bring una latest legit intel. Omo una still about the palace of the Ooni of Ife o. They say all the people wey been so good good fruits for the Oni of Ife trying all their best to make sure say Queen Naomi return back to the palace. Don't they reap their fruit of their labor? That oh. this one they thought say you will live long to enjoy the fruit of your labor because all of them don't they enjoy and Queen Elizabeth they part of those people wey sow good fruit because during the time wey queen naomi dey the palace and when she comot for the palace it has been recorded say she love queen naomi wholeheartedly and as we all know elizabeth na one woman wey be say she come out from a very rich and influential family she herself she did very influential she knows what love is and how and we all know say no be small woman she be na picking, she never get but no be small woman I she be she know how to go about keeping her relationship and the most important thing be say when there is love love conquers it all and we all know say she love Ooni of Ife so very much and she dey after im happiness anything wey go make am happy na im she wan dey do and na im make she was able to do it well and she came out with a very good result at the end of the day because see na a brown new jeep for that matter on a very good sunday morning omo this one sweet me for body na say make i carry am come drop am for una say normally anybody wey good for this life there is reward if you also believe say you wan dey wicked you wan dey bad there is also reward for each and every so and imagine not only queen elizabeth o na remember say the mother too no dey in support of queen naomi leaving the palace she tried all her possible best travel to akure on several occasions just to go go beg queen naomi to come back to the palace imagine how that sounds now that is when the love you know say yes this one no be say queen elizabeth na when she come the palace na she start dey good o This one na in total, na something wey be say normally na from their family the love dey come from and as we all know um queen naomi kuma na woman wey carry grace wey be say all the whole world dey love her unconditionally na im make anytime wey you, you dey pray as a person you pray for love that you should be loved by all cherished for by all and cared for by all and that you should find grace you should find favour in the sight of men because this one na grace i go call am because if no be grace who be queen naomi for where elizabeth family dey wey be say the mother go live where she dey go dey look for queen naomi just to bring her back to the Ooni of Ife and who be queen naomi for where the elizabeth herself dey for where influential people dey wey be say at the end of the day they go come say eh na na queen naomi carry dem dey travel about from akure to here from here to here just to bring her back to her husband and now the main gist of the gistoline. be say <laughs> my people, she don finally collect one wonderful jeep and she is so appreciative that's one thing i love about this very woman queen elizabeth she dey very appreciative you know say na some woman na she be say she get this money she get all it takes but wetin be gist wey she go come dey like dey dey shock dey surprise with so much happiness and joy say ah my husband today is not my birthday now why this gift you understand na if na another woman now you go say ah what's this giving me a jeep of all cars you get Now that kind thing she could just talk anyhow but this one she did very appreciative and the only again in his own part he was like my wife you deserve anything i'm giving you for you to have tried all your possible best to make sure say queen naomi return back and you you kept to your promise na make me they give you this car you even deserve more than this very car according to the information una know say we know the inside palace wait till we hear now we they deliver Now in the only con tell her sweet so say ah really appreciate all the things which she don't do trying all of her best to make sure say queen naomi return back to the palace and really love her too for everything and that. he cannot trade her for anything in the world. Aww, the thing come totori me. I can say, ah, truly, e good make person dey good for this life, cause definitely you will reap the fruits of your labour. Omo, na say make I come drop am for una o, say finally. Queen Elizabeth don receive a wonderful gift for being a good person. Make we all learn from that trait. All right, come down to my comment section and drop a message for Queen Elizabeth. Appreciate her for being a good woman, a good friend who knows what the value of friendship is and who know wetin love dey talk about because if no be say she love the Ooni of Ife definitely I know say she no go dey do all those things who who for the women of nowadays who go agree say eh im e husband no dey happy because of another woman He go leave where im e dey go dey find the woman just for the woman to come back no go talk truth Which woman wan do dat one? But dis one she go out of her way with all the money wey she get go look for Queen Naomi, make sure say she do all of her best to bring Queen Naomi back to the palace. Omo, Muku give her three gbosa job cause she deserve am. Gbosa, gbosa, gbosa to our one and only adorable Queen Elizabeth. I beg me una no forget to subscribe to Gifted Gist TV for more interesting gist and information. And could una no forget to click on notification bell so that una go notif they go notify una anytime when I drop a new video. Stay safe guys.